iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo muri iki gitondo turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo abarundi ijana na cumi na batanu bakiriwe n'inzego z'ubuyobozi kuri uza akanyaru muri komine ntega y'intara ya kirundo kuri uyu wa gatandatu abo barundi birukanywe mu gihugu cy'u rwanda aho bari basanzwe bakora imirimo iciriritse bavuga ko bahowe urwikekwe kuko igitero giheruka mu karere ka nyaruguru mu rwanda cyakozwe n'abarundi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze uri mu ntara ya kirundo mirongo icyenda na batanu muri abo barundi birukanwe kuri uyu wa gatandatu mu rwanda baturuka muri komine ya ntega bakeya cyane baturuka mu ntara za muyinga na ngozi baravuga uko birukana nyene badushusumikanije batwirukana ngo nitujye iwacu i burundi turavuga ati nose amatungo yacu biragenda gute tikani mugende mugende mwakuwe ibyangombwa byemerwa ko muzaza gutura neza hatari mugahita mugaruke mu ngo zanyu ubundi tubateresha igikuma wowe wagiye ryari mu rwanda bibiri gatanu ariya matora y'iterambere arangiye wazanye njye nta na kimwe nzanye byose mbitayeyo amasaka udushimbo umuceri wari ku gasozi imirima itanu n'amasaka yarakiri ku gasozi n'inka yanjye n'umugore n'abana hari abavuga ko bakubiswe abandi nabo bakemeza ko atawabariye urwara twari nyitwaraye ku murenge uyu munsi igiti turazindura mu gitondo tuza ku kanyaru gutya n'ubundi baratwambutsa nta muntu wigeze bakubita ntibankubise ngo nise ngaho bayinkubise bari gukubise bigenze gutya barimo badushushushubikanya ngo nitwihute ndabwata ko se umuntu iyo murimo muramucyura muramutwaramo mwirukankana daso yahise ankubita inkoni hano ntubona ko habyimbye uwo mukenyezi we avuga ko yirukananwe n'abana yabyaranye n'umunyarwanda ni nayo ku munyarwanda ubwo rero aho abandi babirukanaga ntabwo banyirukana rero ikindi cyatumye tutumye banyirukana ni kuba twari twahukanye na se w'abo bana ariko bazataha n'aba banyarwanda iyo ikintu nasaba ni uko nazasubiza y'abana babo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abarundi batari bake bagiye barirukanwa mu gihugu cy'u rwanda benshi muri abo birukanwe uyu wa gatandatu bavuga ko bari baretse kubirukana icyo gihe kumva basigura ubwa mbere baratubwira ati mwebwe mwashatse abanyarwanda nimujye hariya tujya ku ruhande baratubwira ati mwebwe nimugende musange abagore banyu nta burenganzira tubifitiye bwo kubirukana nuko byagenze kiriya gihe babaretse kwa musa abagore b'abanyarwandakazi neza cyane abavuganye n'ijwi rya amerika baravuga icyo bazize uno munsi hari umugitifu wo mu nzira za nyaruteja batemye bamutwikira n'imodoka n'undi mudaso mbese nawe ngo baramutemye ubwo bakaba babyitirira abarundi ngo nibo babikoze ari niyo mpamvu bahise batwirukana kuko ngo abarundi ngo barambuka ngo bakaza ngo aho dutuye ngo tukabacumbikira ngo bigatuma bakora ibibi ngo birangire ngo ngo ntibaza babateye batanye udukwamwo mu kwabo bitewe ngo nabo bateye mu majyaruguru ngo bica gitifu waho ngo bica ngo n'imodoka bazitwika bati abarundi rero natwe ntibatahe twatangiye udupakireje ubundi bagize icyo basaba ubu tugiye gutura hano iwacu nibo twasaba mwebwe mushinzwe umutekano tukagenda tugatora ibyacu ntabwo tubizi ariko icyo tuzi cyo ubu ngubu turaje ntabwo tuzongera gusubirayo bageze ku gataka k'u Burundi ku mutumba wa kinyuvu uri muri komine ntega ku nkengera z'uruzi akanyaru bakiriwe n'abategetsi batandukanye b'intara ya kirundo uhereye kuri buramatari alain tribert mutabazi musitanteri wa komine bashikiyemo ya ntega ngabo nziza filipo avuga ko bose bashikira mu miryango yabo abategeka kugenda mu makomini wabo bagiye abari nabo bashika mirongo icyenda na batanu bagumye ngaha ku ntega ni ukuvuga bashikiye mu mitumba umuryango iwabo udafise inzu kuko bamasanzwe bamazeyo imyaka myinshi barafise inshuti inshuti zabakiriye bashikiye mu mihaniya iwabo hanyuma ibyerekeye no gufungura naho nyine nibaza ko atangorane kuko baje muci imyaka yeze tuzogerageza uburyo bwose kuko abanyentega dusanzwe dufashanya turondere hirya no hino kuko dusanzwe dutoza utuntu tuza turafashisha abantu batishoboye utwo nibaza yuko atwo tuba turabungabunga nka mino minsi mu kurindira yuko nkumbure eh, leta arico yoronka yodufasha ngabo nziza avuga ko bagiye kubandanya babahimiriza kuguma mu ngo zabo nk'uko twama tubigira turakunda kuza turabagirisha inama cyane cyane bajya baba baraje tukabashyiramo tukabagirisha inama kugira ngo tubereke neza yuko mu rwanda nta kintu kiriyo gisumbije ibiri mu burundi ariko kenshi bagiye bara- barumva akamo kako twabateye ubu nta ngorane bose ariko nobatera akamo yuko batosubirayo kuko ku ntega haramera urimye urimbura kandi imvura ubu iragwa neza mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Democratic Green Party rimaze kwemeza urutonde rw'agateganyo rw'abifuza kurihagararira amatora y'abagize inteko ishinga amategeko ateganyijwe mu kwezi kwa cyenda mu Rwanda. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa adufitiye byinshi kuri iyo nkuru.
ubwo rero turagira ngo dufatanyije turebe niba twemeranyije ko iyi nyandiko tuyemeje
murashyira ibiganza hejuru abayemeje ni hafi ya bose murakoze hari umuhango wo kwemeza porogaramu politiki nshya y'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije democratic green party mu nama yahuje abarwanashyaka baryo kuri uyu wa gatandatu yabereye i kigali ni porogaramu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ribona ko ibiyikubiyemo byagombye kugira impinduka ku byo bavuga biriho umva bimwe mu byo bavuga Eh, ku bijyanye n'impfu za buri munsi eh, z'abafungwa abashinzwe umutekano bazengererwa ubumenyi bahabwe ubushobozi bw'ikoranabuhanga ibyo bita mu cyongereza za raba bureti ni amasasu a- atica ariko aca intege ushatse kubangamira inzego z'umutekano ku buryo bashobora kubasha kumushyikira ariko batarashe mu cyico Eh, ku buryo igihe umufungwa atorotse bashobora kumufata mu bundi buryo kurasa akaba ari cyo gisubizo cya nyuma kandi hifashishijwe ubwo buryo bwa rabwa- bwa raba bureti ku bantu baburirwa irengero tuzashyiraho amategeko aha ubushobozi polisi ariko babe eh, ba- eh, babazwa n'inteko ishinga amategeko maze nabo babita- babitangireho ubusobanuro bityo bibe byatuma babikora ku buryo eh, bunonoseye muri iyi nama ni naho ishyaka ryemereje urutonde rw'agateganyo rw'abazariserukira mu matora y'abadepite ateganijwe mu minsi itaha ni urutonde rw'abantu mirongo itanu na batanu kandi barasabwa urutonde rw'abantu mirongo inani iri shyaka riravuga ko imyanya isigaye izaharirwa abarwanashyaka b'abagore ku buryo itariki ntarengwa rizaba ryujuje ibisabwa ku rutonde rw'ibyo bavuga byagombye guhinduka nk'uko bigaragazwa n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije byiganjemo ibibazo by'imisoro bavuga ko ihanitse ku banyarwanda ibibazo bishingiye kuri politiki y'imiturire n'ibindi ni ibibazo n'ubusanzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi bwana frank habineza wari urihagarariye yagarukagaho kuri iyi nshuro bwana habineza nabwo aravuga ko imikorere y'inteko ishinga amategeko nayo yagombye kubihinduka muri porogaramu politiki y- y'ikibazo cya ruswa kigaragara cyangwa gusesagura k'umutungo wa rubanda usanga n'ubundi abantu ah, bagenda bakabazwa ari- cyangwa bakavuga mu- mu- umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ariko bisa nk'aho birangiriye aho nta- ntihagire ibintu bikomeye bibaho turifuza ko inteko ishinga amategeko izashyiramo imbaraga nituba tugezeyo ku buryo nta muntu uzongera kwiba umutungo wa leta tubakurikirane yaba ari minisitiri yaba ari nde wese yaba ari umuyobozi ukomeye amafaranga ni ayagarure no kuyagarura umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije kandi akavuga ko no mu bucuruzi leta itagombye kubera intambamyi ba rwiyemezamirimo Eh, ubundi leta ntabwo yagombye kwivanga mu bucuruzi leta yagombye kureka aba- abikorera ku giti cyabo bagakora eh, kugira ngo sekiteri pirive izamuke tuvuge nko mu modoka hari ikibazo cyo kwiharira amasoko nk'abaya batwara amabisi ugasanga ari amasosiyete nk'abiri yihariye imihanda y'umujyi wa kigali noneho bikabuza n'undi muntu wari ufite initiative kuba ya- afite bisi cyangwa mini bisi kuba nawe ya- yakora turifuza no ko ayo masoko byagira uburyo bisobanuka kugira ngo n'undi muntu wifuza kuba yakora muri uwo muhanda nawe abe yakora aho kugira ngo habe ari abantu babiri batatu bihariye isoko ryose iri shyaka ritangaje ko rigiye guhatana mu matora y'abadepite mu gihe mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi bwana frank habineza wariserukiye yagize amajwi zeru n'ibice mirongo irindwi n'umunani ku ijana namubajije niba kuri iyi nshuro noneho yizeye ikinyuranyo mu matora icyizere tuba gifite kubera ko ubushize yari amatora agoye cyane yari amatora ya perezida wa repubulika ari intebe imwe gusa ikenewe kandi ishyaka ryacu nk'uko mwari- mwari mubizi mwese twahanganye n'amashaka icyenda yose yo mu rwanda bari ba- bahuriye hamwe amashaka yose ari za pesi za peri bose bari bashyigikiye umukandida umwe ni ukuvuga ngo twebwe ishyaka rimwe ryari rihanganye n'amashaka icyenda byari ibintu bitoroshye rwose ariko ubu turi amashyaka hafi atanu agiye guhatanira imyanya y'abadepite hari fpr na koalisiyo yayo hazabona psd hazabona peri na pesi mbera kuri natwe ni ukuvuga ngo imyanya ni myinshi kandi nayo imyanya mirongo itanu n'itatu ntabwo ari umwanya umwe turumva ko dufite icyizere kuko abaturage barahari kuri iyi nshuro nabwo abarwanashyaka b'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bongeye gutora bwana frank habineza ku mwanya wa perezida w'ishyaka ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rigaragaje urutonde rw'agateganyo mu gihe kandi ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi naryo kugeza ubu mu turere hirya no hino mu rwanda hamaze kumenyekana abazarihagararira andi mashyaka ntacyo aratangaza biteganijwe ko hagati mu kwezi kwa karindwi aribwo komisiyo y'amatora izarangiza kwakira kandidatire z'abashaka kwiyamamariza umwanya w'ubudepite amatora nyirizina nayo ateganijwe mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
arakoze eric bagiriwe ubusa mu rwanda na jean bosco ndarurinze mu burundi mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo
mu mpera z'umwaka ushize minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mije prof yagaragaje ko abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka cumi n'itandatu na cumi n'icyenda basaga ibihumbi cumi na birindwi batewe inda zitateguwe ndetse zinabagiraho ingaruka zitandukanye ku mibereho yabo zirimo no gucikiriza amashuri ku rundi ruhande komisiyo y'igihugu y'abana ncc nayo yashyize imbaraga mu guhangana n'iki kibazo hakoreshejwe ubukangurambaga basanzwe bakora mu kurengera abana by'umwihariko mu kugabanya abaterwa inda batarageza imyaka y'ubukure nshuti bakunze b'ikiganiro ejo reka tubibutse ko iyi ari gahunda twabasezeranyije mu mpera z'ukwezi gushize aho tuzajya tubagezaho ibiganiro ku burenganzira bwa muntu bityo tukibanda kuri zimwe mu ngingo z'uburenganzira bwa muntu ndetse tukanasobanukirwa icyo amategeko abivugaho mu kiganiro cyatambutse ubushize hari ku cyumweru gisoza ukwezi kwa gatanu twaganiriye ku mibonano mpuzabitsina y'agahato hagati y'abashakanye mu muryango aha twibanze ku ngaruka zibikomokaho bityo tubona ko burya yaba umugabo cyangwa umugore afite uburenganzira bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku bushake kabone n'ubwo yaba yarashyingiranywe n'umufasha we aha kandi twasobanukiwe uburenganzira bwa muntu mu gihe habayeho ihohoterwa cyangwa se kuvutswa uburenganzira bwa muntu mu gihe cy'icyo gikorwa kuri iki cyumweru rero cya nyuma cy'ukwezi kwa gatandatu muri iki kiganiro tugiye kuganira ku nda zitateganyijwe ku bana batujuje imyaka y'ubukure ariko twibande ku kwangirika cyangwa kutubahirizwa k'uburenganzira bwabo ese amategeko abivugaho iki turarebera hamwe kandi icyakorwa kugira ngo uburenganzira bw'umwana watewe inda itateganyijwe kandi ari munsi y'imyaka y'ubukure bwubahirizwe muri iki kiganiro tubahishiye icyo abaturage bavuga ku bana baterwa inda zitateganyijwe by'umwihariko ku burenganzira bwo gukuramo inda bahabwa n'amategeko mu gihe batwise nyamara batarageza imyaka y'ubukure turabasangiza kandi inkuru y'umwana byabayeho bityo twumve uko byamugizeho ingaruka ku buzima bwe aho ruzingiye rero turaza kumva kandi icyo amategeko ateganya mu gihe bibayeho ko umwana aterwa inda kandi atarageza imyaka y'ubukure tubahaye ikaze mu kiganiro ejo turi gutangira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro mutegurirwa n'umuryango w'urubyiruko ejo youth eco i kigali mu rwanda kuri mikoro muri studio mu gihe kubana nanjye nicole muziranenge bagezaho ikiganiro gihagarariwe na roje nigena naho mizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze muri iki kiganiro kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
hirya no hino mu gihugu hakomeje kugaragara ibibazo by'abana baterwa inda bari munsi y'imyaka y'ubukure ariko mu guhangana nabyo hazajya hifashishwa ikoranabuhanga ngo hatahurwe uwateye inda umwana runaka ku buryo ibimenyetso simusiga bizajya bigaragaza buri wese wabigizemo uruhare maze agahanwa n'amategeko abaturage nibo babyeyi b'abo bana ndetse ni nabo babaha uburere mu muryango bityo niyo umwana ahuye n'ikibazo nibo agenda agana abasaba ubufasha ese batekereza iki kuba igihe umwana watewe inda atarageza imyaka y'ubukure yemerewe n'amategeko kuba yajya kwa muganga bakayikuramo bitewe na bimwe mu bibazo ashobora guhuriramo nabyo harimo no kubura ubuzima reka twumve icyo aba baturage babivugaho
impamvu atari byiza agomba kuyikuramo ikamuhitana kandi nanone akaba yishe wa muntu wagombaga kuzavuka akazajya n'icyo amarira igihugu mu gihe wenda abaganga barebye bagasanga ubushobozi bwo kuyibyara yabubona njye numva nta mpamvu n'imwe yatuma bayikuramo si umuco kandi bizagira ingaruka ku gihugu abafite cumi n'itanu nibo benshi mu gihugu n'abafite munsi yayo ndetse mu gihe bose bazajya bazikuramo urumva igihugu cyo cyaba kiganaye gusa wibagije n'itegeko rya kangahe ry'imana ngewe ndumva muzaba mwongerewe ubusambanyi mu bana kuko umwana nabona mugenzi we yakuyemo inda yayitwaye yarangiza mukamwemera ko agenda akayikuramo ejo na mugenzi we azavuga ati nanjye uriya bayikuyemo nanjye reka ngende nyikuremo ubwo ubusambanyi buzaba bwiyongereye iki mu bana bacu ntabyemera ko ayibyara nkanamurerera aho kugira ngo agende ayikuremo igihe usanga umwana kuko ashobora kubyara umwana mutoya agatera ikibazo mu rugo akaba yavukira mu muryango ukennye umwana agatera ikibazo ukaba umuvuza usanga umwana abuze nyirawe akabura se akabura n'umuryango ndetse muri rusange ugasanga umwana muto w'imyaka cumi n'itanu arapfuye n'uwabyaye arapfuye njyewe uko mbyumva ari umwana wanjye bikamubaho gutyo namurerera ntabwo namubwira ngo genda bayikuremo namurera nk'ahari abana banjye yego uyikuyemo waba ukoze icyaha byiza rero ni uko wamureka akayibyara uba wishe ikiremwa muntu niba atwaye inda nyirizina niyemera mu byare ahubwo habaho inyigisho z'ababyeyi zihoraho byabaye nyine wabyakira ko se nabwira umwana wanjye ngo akuremo inda ntabwo ababyeyi twebwe ntabwo twabyishimira birongera abana bacu gutwara inda ngo babakuremo ejo bazanabakuramo umwe amukuremo apfa ahwane nayo ntabwo azagaruka ejo hakuremo undi urumva icyiza ni uko bareka bakabyara basi tukabarerera umwana w'imyaka cumi n'itanu ntabwo bikwiriye ko abyara ngo arere undi mwana ahubwo twagombye kureba ese ubundi inda yayitewe ati noneho wa undi wayimuteye akaba yakurikiranwa agafatwa akabihanirwa ariko mu gihe iryo kosa ribayeho wa muntu akavuka nawe akazabaho kuko nta mpamvu n'imwe yo kumuvutsa uburenganzira bwo kubaho kandi ari umuntu rwose bibaye ngombwa yayavamo abatayifitanye ni we ntabwo ari byo rwose muganga we ntazashobora kuyibyara bamureka akayibyara byaba ari amakosa njye numva ntabyemera numva uwo muntu washyigikiye ko akuyemo iyo nda ntahanirwa n'ikosa ahubwo yatabarwa n'itegeko numva ngiye shyigikiye ko uwo muntu rwose yakuramo iyo nda kugira ngo atabasha kuba yakwangiza ubuzima bwe busanzwe nk'uko yakabyaye akuze
aba baturage barakoze cyane kudusangiza ibi bitekerezo byabo bamwe baragira bati ntibikwiriye ko abo bana bakuramo inda kubera ingaruka bishobora kubagiraho mu buzima bwabo bwa buri munsi abandi nabo bati ntacyo bitwaye gukuramo inda watewe utaragera imyaka y'ubukure kubera ko bishobora kukubera iherezo ry'inzozi z'ibyo umwana yifuzaga kuzageraho nshuti bakunzi mukomeje gukurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ndagira ngo mbibutse ko kuba umwana yabasha gutwita ntibimuha ubushobozi bwo kuba yabyara neza n'ubwo itegeko rimwemerera gukurirwamo inda bitewe n'impamvu yatwise icyemezo kigomba gufatwa nawe hamwe n'ababyeyi be mbere yo kubikora byemewe n'amategeko ese wowe udukurikiye utekereza iki kuri iri tegeko ryemerera abana badafite imyaka y'ubukure kuba bakurirwamo inda mu gihe bayitewe cyangwa bahohotewe batarageza imyaka y'ubukure dusangiza igitekerezo cyawe wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook cyangwa instagram wajya ahashakishirizwa ugashakisha ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo dukomeje kubaganiriza ku burenganzira bw'umwana aho tureba cyane cyane ku nda zitateganyijwe ku bana batujuje imyaka y'ubukure ariko twibanda ku kwangirika ndetse no kutubahirizwa k'uburenganzira bwabo reka noneho dukomereza ikiganiro mu karere ka gicumbi aho mugenzi wacu honore ishimwe yanyarukiye mu kagari ka mutandi umurenge wa mutete ahatuye umwe mu bana bagiriwe ihohoterwa bakiri bato none ubu n'umwana urera undi nyuma yo kwibaruka
kutabona icyo kurya we n'umwana w'imyaka itatu atunze witwa ko atagira se kandi akiriho nibyo bishengura umutima w'uwo twahaye izina rya mukamana sophie ku mpamvu z'umutekano we kugira ngo babashe kurya ibyo kufurira abantu cyangwa bakaba nko gukora amasuku yandi ari mu kigero cy'imyaka cumi n'umunani atuye mu kagari ka mutandi umurenge wa mutete akarere ka gicumbi mu ijwi rituje risa n'irihishe byinshi ku buzima bwite bwe avuga ko yakoraga akazi ko mu rugo afite imyaka cumi n'itatu nyuma yo kubona ubuzima yabagamo mu rugo iwabo bushaririye nibwo yatangiye kurebwa akana ko mu jisho n'umukoresha we dore ko umugore w'uwo yita bosi atakundaga kubarizwa mu rugo bishingiye ahanini ku miterere y'akazi ke aha niho afata nk'izingiro ry'ubushotoranyi bwa bosi we amuzanira utureshya abana yari asaga akeneye udusambusa utubiswi akajya aza kundeba mu cyumba ku myaka cumi n'ine n'amezi umunani nibwo yamenye ko atwite nyuma yo gusambanywa n'umukoresha we yabwiye umugenzi wanjye arambwira ngo naratwise kubera ko narukaga ntangira kumera nabi nawe nyuma nza kumubwira arambwira nibeshya nkabivuga zanca ururimi cyangwa nyishe ntiyagire umenya ko yanyishe ntibyatinze kuko yahise afata umwanzuro wo guhungira iwabo nubwo naho atigeze ahabonera amahoro ngeze no mu rugo mama aranyirukana ngira igicibwa amakano k'akazu ko hanze kameze nk'igikoni ngeze kwiga mu mudugudu yarambwiraga ibyo mazi ntabwo biziwe nawe aranyirukana mbura uko mbigenza iba bishingira ku kuba uwo yita ingirwa nyina yatangiye kumuvumagura amwita amazina asesereza y'ubwomanzi n'andi adakwiye umwana mu rugo ibi ariko bikaba bifitanye isano no gutungutsa icyifuzo cyo gushyira ahagaragara uwamuteye inda nyina akaza kwihereranwa n'uwo mugabo bikagirwa ubwiru ibyo afata nka ruswa yo kumucecekesha ubwo sinzi ukuntu yahugikanye mama sinzi ibyo bavuganye kubera icyo gihe yaranoteza umwana yarira akadutwuka turi ibigoryi tuzomongana icyo gihe ataha yasinze mu kiganiro kigufi ejo yagiranye na musaza we mbarushimana inoki nawe usanzwe ashakishiriza imibereho hirya no hino akora uturaka avuga ko ibyabaye kuri mushiki we byamutunguye icyo akora uku guhohoterwa abifata nk'impanuka idafite uwo yabazwa ntitwari tuzi ko n'umwana w'imyaka cumi n'itanu yatwara inda urumva ntacyo nari bubikoreho ku mategeko yo njye ntacyo nyaziho urumva ntacyo nari bubikoreho kuri uyu mwana ngo inzira ntibwira umugenzi koko ari naho ahera asaba bagenzi be kurya bari mengi ntabakemere ko abagabo babasambanya ahubwo bakwihutira kujya kubarega cyangwa bakitahira ni ikibazo kitari umwihariko mu karere runaka cyane ko imibare y'abatinyutse kubishyira ahagaragara igaragaza ko mu rwanda hose abana barenga ibihumbi cumi na birindwi bahohotewe muri ubu buryo ni umukoro ku nzego zifite aho zihuriye nacyo ni ikiganiro ejo naho nge ndishimwe honore mu ntara y'amajyaruguru
honore arakoze cyane ku bw'iyi nkuru ntekereza ko ari n'igihamya ko ibi tuvuga hanze aha bihari cyane kandi ni n'umwanya mwiza wo kugaragaza iri hohoterwa rikorerwa abana badafite cyane cyane iyo myaka y'ubukure ndetse tugerageza kugaragaza n'icyakorwa ngo aba bana b'abakobwa barenganurwe banamenye uburenganzira bwabo turamushimiye cyane rero ku bw'iyi nkuru kandi namwe mudukurikiye twizere ko hari ubutumwa mukuyemo bityo mubusangize n'abandi ese wowe udukurikiye utekereza iki kuri iri tegeko ryemerera abana badafite imyaka y'ubukure kuba bakurirwamo inda mu gihe bayitewe cyangwa bahohotewe batarageza imyaka y'ubukure dusangiza igitekerezo cyawe wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook cyangwa instagram wajya ahashakirwa ugashakisha ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro gihagarariwe na roje nigena mu gihe mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo hari umwana mwiza n'igitugu gikundiro hari umwana wabutse mu muryango ari ikintu cye igihe gitohoye ababyeyi be bitaba imana arahangaye
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo uwo mwana yari yaravuganye impano agenda areba ko yayibyaza umusaruro ariko abantu ntibamwishimire yeah. gusa umunyarwanda yabiciye umugani neza ku wanzwe akura yeye umwana wanzwe niwe ukura
ni kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm mukomeje gukurikiraho ikiganiro ejo gusa nkomeza kubibutsa ko iyi ari gahunda mu kiganiro ejo tubagezaho rimwe mu kwezi twibanda ku burenganzira bwa muntu aho tuganira ku ngingo zinyuranye twungurana ibitekerezo kugira ngo turusheho gusobanukirwa uburenganzira bw'ikiremwamuntu tuyisenge celestin ni umunyamategeko ndetse akaba na noteri w'akarere ka gicumbi aragaruka ku kijyanye n'iki tegeko rivuga ko bana baterwa inda badafite imyaka y'ubukure mugenzi wacu soveri yari ahatubereye
ndi tuyisenge celestin umunyamategeko na noteri w'akarere ka gicumbi nk'umunyamategeko hari ingingo wenda iri mu gitabo cy'amategeko y'u rwanda zirengera bene uyu mwana watewe inda ari munsi y'imyaka y'ubukure iyo urebye muri mu gitabo cy'amategeko hano mu rwanda cyane cyane guhera mu ngingo y'ijana na mirongo icyenda na rimwe ukageza ku ijana na mirongo icyenda na kane bagaragaza eh, ibihano ku bantu cyangwa se ku bantu bahoteye abana bakabasambanya bari munsi y'imyaka eh, cumi n'umunani ndetse n'ibihano bigiye bibamo bitewe n'icyiciro cy'ukuntu umuntu ya- yagiye abikora Eh, hari n'aho eh, nko mu- nko mu ngingo y'ijana na mirongo icyenda na rimwe bavuga ko umuntu wese wasambanije umwana anishwe igifungo cya burundu by'umwihariko niko iyi ngingo yabivuze ndetse n'iyo ugeze mu ngingo ya miro- y'ijana na mirongo icyenda na kane hari n'uko banakomoza ndetse n'uko umuntu urengeje imyaka cumi n'umunani ariko atarageza ku myaka makumyabiri n'umwe aho bavuga ko umuntu ubana n'umwana uri hejuru y'imyaka cumi n'umunani ariko atarageza kuri kuri makumyabiri n'umwe we- bakabana nk'umugabo n'umugore we ahanishwa kuva ku myaka ku mezi atandatu kugeza ku myaka ibiri
ndiruka amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka heza turagana ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi ikiganiro gisoje ibiganiro twabagejejeho mu kwezi kwa kamena bityo reka mbibutse ko kuri uyu munsi muri iki kiganiro twaganiriye ku nda zitateganyijwe ku bana batujuje imyaka y'ubukure ariko twibanze ku kwangirika cyangwa kutubahirizwa ku burenganzira bwabo muri iki kiganiro twumvishe icyo abaturage bavuga ku bana baterwa inda zitateganyijwe by'umwihariko ku burenganzira bwo gukurirwamo inda bahabwa n'amategeko mu gihe batwise nyamara batarageza imyaka y'ubukure twabasangije kandi inkuru y'umwe mu bana byabayeho bityo twumva uko byamugizeho ingaruka mu buzima bwe tuyisenge celestin ni umunyamabanga ndetse akaba na noteri w'akarere ka gicumbi yadusangije icyo amategeko ateganya mu gihe bibayeho ko umwana aterwa inda kandi ataragera mu gihe cy'ubukure ese wowe wari udukurikiye utekereza iki kuri iri tegeko ryemerera kuba abana bakurirwamo inda mu gihe bayitewe cyangwa bahohotewe batarageza imyaka y'ubukure dusangiza igitekerezo cyawe wohereza ubutumwa bugufi ku nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook cyangwa instagram wajya ahashakishirizwa ugashakisha ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe iki cyari ikiganiro cya kabiri mu biganiro bijyanye no kwimakaza uburenganzira bwa muntu mukaba mukigezwaho mu kiganiro ejo kuri buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi bityo niba mubona hari ingingo twazabaganirizaho ku burenganzira bwa muntu mwabitwandikira mu butumwa bugufi ubundi tukazabishyira mu bikorwa mu biganiro bitaha reka nongere ngire nti mwakoze kubana natwe ikiganiro ejo naha tugicumbikiye bityo reka nshimire itsinda ry'abanyamakuru b'ikiganiro ejo badufashije kugira ngo iki kiganiro kibashe kubageraho muri studio nge nari nicole umuziranenge roje nigena yari ahagarariye iki kiganiro dushimira kandi crispin mizero wadufashije ku buhanga bw'ibyuma uwiteka barinde mwakoze kubana natwe ejo
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo